iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadushakira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo atuvewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ubuyobozi bw'akarere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda bufatanyije n'inzego z'umutekano buratangaza ko bwatangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu icumi barohamye mu ruzi rwa nyabarongo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ibyifuzo byacu ni uko n'uyu munsi byarara birangiye ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo
uwo ni meya wa muhanga jacqueline kayitesi amakuru yacu turaza kuyahera hirya no hino ku isi tubabwira ariko ko oni iburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bakwitegura guhura n'ibibazo by'ubushyuhe bukabije hamwe n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere umuryango w'abibumbye nk'uko nari mbivuze uraburira uratanga iyo mpuruza yatanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe igisirikare cya ikirere kirimo kuvuga kuri wa kabiri ko cyata uburusiya bwakoresheje misile n'indege zitagira abaderevu bita drone bikagaba ibitero mu ntara ya odessa iri mu majyepfo y'igihugu naho muri israeli abantu ikivunge bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'inzego z'ubutabera ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimugikure duherere nk'uko nari mbivuze ku makuru havugwa hirya no hino ku isi igisirikare cya Ukraine kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko Uburusiya bwakoresheje misile n'indege zitagira abadereva bita drone kikagaba ibitero mu ntara ya Odessa iri mu majyepfo y'igihugu ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Fide Niyongabo icyo gitero cy'uburusiya cononye ibibanza n'inyubakwa biri ku kivuko co muri ico gisagara igisirikare ca Ukraine catangaje ko casambuye misile zitandatu zo mu bwoko bwa Caliber na drone mirongo ibiri n'imwe zo mu bwoko bwa Shahed hejuru y'igisagara ca Odessa yamara ibisigarira vy'izo misile na drone vyononye bitari bike Ukraine yavuze ko yasambuye kandi drone zari mu kirere hejuru y'intara ya Mykolaiv iri mu manuko igisirikare cy'ico gihugu kivuga ko casambuye drone mirongo itatu n'imwe kuri mirongo itatu na zitandatu muri rusangi zari zakoreshejwe mu bitero mu gihugu cose intara ya Odessa irimo ibivuko vyinshi vyakoreshwa mu mugambi wahagarikiwe n'ishirahamwe ONU n'igihugu ca Turkiya warekurira Ukraine gushorera mu mahanga ingano n'izindi ntete bicishijwe mu ibahari yirabura ku munsi wa mbere uburusiya bwatangaje ko buhagaritse kubahiriza amasezerano yarekurira Ukraine gushorera ivyo bidandazwa hanze y'igihugu ibicishije muri iyo bahari umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko bahagaritse kubahiriza ayo masezerano kubera ingingo zimwe zimwe zayo zerekeye uburusiya zitubahirijwe yavuze ko niyo ibice by'ayo masezerano vyerekeye uburusiya vyubahirizwa igihugu ciwe kizoca gisubira kuyashira mu ngiro buno nyene
tujye noneho muri israeli aho abantu ikivunge bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'inzego z'ubutabera oriyeni itanga ishaka harakomeza inkuru umwe mu bari muri iyo myerekano yakomeretse bikomeye mu isanganya y'imodoka igipolisi kivuga ko ashobora kuba yagonzwe n'imodoka yari isanzwe iriko irarengana iyo myiyerekano yatumye amayira yugagwa bitorohera imodoka kugira uruja n'uruza mu gihe abanyagihugu batanye mu mitwe n'abapolisi kuri uyu wa kabiri niho imyiyerekano y'abantu ibihumbi n'ibihumbi badashigikiye ingingo ya leta yo guhindura inzego z'ubutungane hamwe no kugabanya inguvu za sentare nkuru yabaye aho bihaye amabarabara ku munsi bise umunsi wo kurwanya iyo ngingo ya leta iyo myiyerekano yatumwe ko inyuma y'aho leta y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ashize ahabona integuro y'itegeko rya mbere rigamije kugabanya inguvu za sentare nkuru ikaziha leta imwe mu ngingo z'iryo tegeko iha inama nshingamateka izwi nka Knesset ubushobozi bwo gusubiza inyuma ingingo ya sentare biciye mu matora y'abashingamateka integuro y'iryo tegeko rigiye habona inyuma y'aho ryari ryarahagaritswe mu kiringo c'amezi atari make ariko muri iki gihe leta yarishize ahabona ivuga ko igiye kurishikiriza urwego rwa neset kandi ko yifuza ko ritogwa imbere y'uko abashinga amateka baja mu karuhuko mu mpera za kuno kwezi
umuryango w'abibumbye onu uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bagomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere iyo mpuruza itanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe bukomeye cyane inkuru irambuye na fideli niyongabo abategetsi bajejwe amagara y'abantu baragabishije ababa mu karere ko muri amerika yo mu buraruko iburaya na aziya kuguma banywa amazi no kwikingira ubushuhe ntangere buharangwa muri iki gihe john nern umuhanuzi ku bijyanye n'ubushuhe burengeye urugero mu kigo c'ishirahamwe onu gikurikirana ivyerekeye ikirere ku isi yabwiye abamenyesha amakuru ko amakungu akwiye kwitegurira ubushuhe bukomeye cyane kurushiriza kuko buzobandanya nerm yagabishije ku ngaruka ubushuhe burengeje bushobora kugira ku magara y'abanyagihugu yavuze ko ubushuhe mu karere ko mu burengero bw'isi bwiyongeye inshuro zitandatu kuva mu myaka y'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo umunani yatangaje ko ibimenyetso bihari biterekana ko ubwo bushuhe buzogabanuka Nern yavuze ko ubwo bushuhe butera bwiyongera buzogira ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abanyagihugu n'ubuzima bwabo abahinga batangaje kwihindagurika ry'ibihe riva ku bikorwa by'abantu biriko bituma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi abajijwe icokorwa mu ntumbero yo guhagarika ubwo bushuhe umuhinga wa onu john Nern yishuye mu kuvuga ko ubutumwa afise bworoshe uguhagarika gukoresha amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije
ayo ari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu fideli niyo ngabona oriyani itanga ishakara yatugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika yivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika turahera mu rwanda yego turahera mu rwanda ni mu karere ka muhanga mu majyepfo y'igihugu aho abayobozi bafatanije n'inzego z'umutekano batangaza ko batangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu icumi barohamye mu ruzi rwa nyabarongo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa Eric niba wabashije kuhagera nzi ko wagerageje kujya aho ibyo bikorwa bibera niba wabashije kugerayo umuhango wagenze ute
urakoze eugene mukankusi n'ubu ndacyari mu karere ka muhanga ariko ngera ku rugomero rwa nyabarongo aho bateye urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati makumyabiri n'umunani nabonye inzego z'umutekano nyinshi polisi n'igisirikare barahari ndetse n'inzego bwite za leta za gisivire ariko mu mazi aho ngaho ku mugezi wa nyabarongo nagiye mbona aba bandi bashinzwe umutekano mu mazi bazwi nk'abamarine bagenda barohoramo abantu kugeza ubwo twari duhari bari bamaze kwambutsa babiri twabonye mu mirambo yabo nubwo tutemerewe kugira ifoto twafata ariko hatubwiraga ko muri rusange bamaze kubona batatu mu icumi bari gushakishwa n'ubwato rero bwarohamye ku mugoroba w'ejo ahajya kwegera mu masaa moya nk'uko amakuru twayahawe bwari burimo abantu cumi na bane bari batwaye amatafari amatafari bayavanye mu karere ka muhanga bayerekeza ingororero ariko noneho bakavuga ko ubwato bwarushijwe ingufu n'abari baburimo abari baburimo bakaba bari biganjemo abanyeshuri icumi bigaga ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa ntyazo mu karere ka muhanga mu murenge wa mushishiro bivuze ko abo iyo mirambo yabonetse ni iy'abana cyangwa hari n'abandi bantu bakuru babonetse
ni abana kuko n'ubusanzwe uwari ubatwaye bavuga ko hafi ya bose bari abana ndetse amakuru nagiye numva mu bantu bari bari kubatunganya bavugaga ko bari bacyambaye impuzankano bari basanzwe bambara ku ishuri na cyane ko ababatunganyaga bari biganjemo abarimu babigishaga n'abandi kuri icyo kigo cya gurupe sikoreri ntyazo none se eric hari abantu mwavuganye mu bari bahari abaturage babuze ababo cyangwa se abaturanyi bo barabivugaho iki
baba abaturage babuze ababo ndetse n'abaturanyi babo yewe n'abo ngabo bigishaga ku rwunge rw'amashuri rwa ntyazo bari mu gahinda urebye hakurya ku ruhande rwa ngororero hari ikirongo cy'abaturage bicaye ubundi no ku ruhande rwa muhanga barambirwa bagataha ariko bitewe n'uko kuhagera biba bigoye twabashije kuvugisha abo ku ruhande rwa muhanga rero haba ndetse n'abo ngabo bigaga abo banyeshuri icumi bose biga ku kigo kimwe abaturage cyangwa se abo barimu bavuze bati ni igihombo ku gihugu ni igihombo ndetse no ku muryango muri rusange kuko bari abo bita abajyambere bashobora kuziteza imbere bagateza imbere igihugu ariko umwe mu bo twavuganye witwa jean bosco twizeyimana yavuze ati icyo dutegereje ni umwe mu batakaje nawe umwana icyo dutegereje ni uko dutegereza wenda abamarine bakadufasha nta kindi twakoretse kuba baduha nk'iyo mirambo n'iramuka ibonetse yose tukayishyingura hanyuma Eric hari abo uvuze ko hari abo mwavuganye mutabashije no gufata amafoto ariko se hari uwo mwavuganye waba wagize icyo akubwira ukaba ufite ijwi rye ngo twumvishe
wenda twababwira nka meya w'akarere ka muhanga ni madame jacqueline kayitare yatubwiye ko ibikorwa uko babitangiye batazacika intege bazakomeza gushakisha mwamwumva muri ayo majwi ya ni mukangugu aba bantu baruhamye birumvikana nyine ko kugeza ubu tutarababona ariko ntabwo dushobora gutakaza icyizere cy'uko tutazababona tuzababona bose turabyizeye ntabwo twavuga ngo kizafata igihe kingana iki ibyifuzo byacu ni uko n'uyu munsi byarara birangiye ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo igihe rero ubwo kizagenwa nyine ni uko tuzaba tubabonye bose abarimo ntabwo twavuga rero ngo kirangana gutya kuko natwe ntabwo tubizi icyakora icyo twifuza ni uko haba vuba hashoboka kugira ngo dushobore kubakura muri aya mazi
uwo rero nk'uko mubyumva ni meya wa muhanga jacqueline kayitare akaba yavugaga rero ibijyanye n'icyo gikorwa cyo gushakisha imirambo y'abo baruhamye n'icyizere cyo kuba babasha kuyibona eric bagira ubusa rero keretse niba hari ikindi watwunganiraho naho ubundi twakureka ugakomeza kudutegurira inkuru
ejo ni mukangusi wenda ugeranije n'uko ahantu hameze abaturage baravuga ko muri rusange nubwo babimuye mu bikorwa byo kugira ngo bubake urugomero ariko hagumye gukoreshwa mu buryo bunyuranije n'amategeko bamwe bambuka bambukirana bagasaba ko bitewe n'uko umugezi n'ubundi basanzwe bawukoresha haboneka ibiraro bibahuza mu migenderanire gusa meya kayitare bakavuga ko ibiraro babyubatse ariko nanone akabasaba ko nk'uko babimuye bateganya ko hakorerwa igikorwa cy'urwo rugomero rutanga amazi bakomeza kugendera kure uwo mugezi kuko ushobora gukomeza kuba hekuru eric bagira ubusa ndagushimiye kuri iyi nkuru
ndagushimye nangeje ni mukankusi inshuti mu kurikira ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu burundi guverinoma ivuga ko abayobozi guhera ku nzego zo hasi ukajyana ku bo hejuru ukanyura ku bagenzacyaha bo muri polisi y'igihugu haribo ntandaro y'ibura rya lisansi rimaze igihe mu gihugu inkuru ya Thierry ndayishimiye hari i kigali mu rwanda aho abajeje intwaro bo hasi kuvuga abakuru imitumba cyangwa amakarusiye banyumba kumi n'abandi abajejwe inyamiramabi muri utwo turere abashefu do zone n'abashinzwe poste mu gipolisi hanze ko hariho gufashanya icyaha ibyo byashyikirijwe abamenyesha amakuru inyuma y'ikiganiro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano martin teretse yagiranye n'ababuramatari bo mu ntara zose z'uburundi bari kumwe n'inyamiramabi mu gipolisi c'uburundi aho biga ku bibazo bitandukanye biteza imbere umwenegihugu birimo n'ikibazo c'igitoro kimaze iminsi gihanze uburundi ni ikiganiro cabereye isororezo muri zone rohero komine ya mukaza mu gisagara ca bujumbura kuri uyu wa mbere umushikiranganji martin iteretse yatangaje uburyo ibitoro binyegezwa mu makaritsiye no mu mitumba aho dusanga mu makaritsiye twanababaye cyane twasanze hari ni- n'imodoka ari zimaze gusha kubera ibyo kubicyura ibitaro nyine ni- n'amazu amaze gusha twasanze ko hariho gufashanya icyaha hagati y'abajijwe intwaro urugero rwo hasi tuvuga shefu do karitsiye cyangwa umukuru w'umutumba shefu do zone n'abandi urongoye igipolisi muri ako karere twasanze ko hariho gufashanya icyaha ikibazo cyo kujana igitoro mu mazu kukinyegeza kugira ngo kigurishwe menshi umushikiranganji yamenyesheje ko bitarenze indwi imwe gusa kizoba catorewe umuti aho abajejwe intwaro bazofatwa bagahanwa kwazokwibonekeza ubwo bugizi bwa nabi twazozasubira gusanga tukagifata ibyo bitoro mukuru w'umutumba atabitubwiye mukuru w'akazi atabitubwiye shede zone atabitubwiye ko bose bazofatwa bose inkozi z'ibibi bashobora kugira bakorerwe dosiye mu butungane ku bijanye n'abasanzwe bafise uburenganzira bwo gutwara ibitoro mu mabido barimwo abafise iminara ya telefone n'amaradiyo hakabaho n'abikikamukiza batabifitiye uruhusha umushikiranganji martin teretse arasigura ingamba zafashwe ingingo twafashe ni uko hariho abantu bitwaza ngo amautorizasiyo impusha bahawe tugasanga izo mpusha ziko zitera ibibazo bivanye no kumwe zasinyiwe tuzoca tubibavuze ko tuba tugira inama yihuta n'abajejwe igisata c'ibitoro n'abajejwe igisata c'ubuco- c'ubudandaji kugira tuvugane impusha zi- zihabwa n'abazihabwa n'ibi- n'ibitigiri vy'amaritiro bijako gusa naho biruko mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu giherutse kubera mu ntara ya Muramvya umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hozine Girene Gatoni we yashikirije impamvu y'ubuke bw'igitoro mu gihugu intambanye nini rero ningana igitoro gishika hano mu burundi Eh, mu bubiko bw'itanzania kiriho twarabonye twagiye turabona intambanyi ico intambanyi nyamukuru rero ihari ningene kiva eh, muri tanzania kigashika hano mu burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hozine yanavuze ko hari abagwizatunga bahawe uburyo bwo kuzana igitoro ariko bakanka gusohora amakamyo yabo abona ibihano byabo ngo birategekanijwe ariko abo baherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane berekanye yuko ari uwo mwuga bakora abo nta nkeka amategeko ntibari hejuru y'amategeko kandi inzego zibijejwe kubikurikirana ziri ku kivi mu kiganiro na babura amatari hamwe n'inyamiramabi mu gipolisi kuri uyu wa mbere ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagabishije abafumbatishwa ibiturire mu itangwa ry'igitoro ko bamaze kumenyekana bityo bazofatwa bakabihanirwa nibatabireka umushikiranganji yamenyesheje kandi ko mu ndwi imwe gusa hazoba inama izosuzuma impinduka zabaye bibaye ngombwa hagire n'abasezererwa mu mabanga bashinzwe mu ntumbero yo kugarukira abenegihugu Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry ndayishimiye urakoze cyane kuri iyi nkuru tugeze noneho kuri cya kiganiro bungabunga ubuzima loni iraburira ko ikorwa rihendutse ryoroshye kandi ryihuse ry'ibiyobyabwenge ryahinduye cyane amasoko y'ibiyobyabwenge bitemewe hirya no hino ku isi ririmo guteza ingaruka kirimbuzi ku isi abantu barenga miliyoni magana abiri mirongo icyenda n'esheshatu bakoresheje ibiyobyabwenge muri bibiri makumyabiri na rimwe aho ababikoresha biyongereye ku ijanisha rya makumyabiri na gatatu ku ijana ugereranije n'uko byari bihagaze mu myaka icumi yabanje hagati aho minisiteri y'ubutabera ya leta zunze ubumwe za amerika yatanze ibirego by'inshinjabyaha ku nganda enye z'abashinwa n'abantu umunani ku giti cyabo byerekeranye n'uko baba baracuruje mu buryo butemewe ibinyabutabire byifashishwa mu gukora fentanyl umuti utemewe ugabanya uburibwe ariko ugira imbata abawukoresha ku rwego ruri hejuru wakongeje ikibazo gikomeye cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byugarije amerika izo nyandiko z'ibirego zatumye iyi iba inshuro ya mbere amerika igerageje kuburanisha ibigo by'abashinwa bigira uruhare mu gukora ibinyabutabire byifashishwa mu gukora uyu muti ugabanya uburibwe utemewe mu mujyi wa sao paulo muri brezil ho ikiyobyabwenge gishya gikorerwa mu nganda gikomeje guteza urujijo mu bategetsi cyitwa k9 kirahendutse cyane kandi kibata abagikoresha ku rwego ruri hejuru kiraboneka cyane hirya no hino muri ako karere ko hagati ka sao paulo
ni mu gihe cya nyuma ya saa sita gishyira umugoroba rwagati muri sao paulo hasi ku butaka haragaragara ibisigazwa by'ikiyobyabwenge gishya kirimo kuzahaza uyu mujyi munini kuruta iyindi yo mu majyepfo ya amerika ku mihanda abakoresha iki kiyobyabwenge barambaraye nk'imirambo urebeye inyuma birasa nk'aho ubwonko bwabo bwashonze kandi umubiri wabo wagagaye muri uyu mwaka wonyine muri sao paulo abantu ijana na babiri bavuye indwara bikekwa ko batewe no gukoresha iki kiyobyabwenge cya kanabidiyori itunganyije haracyari ubushakashatsi butaratangazwa busobanura ingaruka zo gukoresha iki kiyobyabwenge igihe kirekire twasuye iyi laboratwari yo muri kaminuza y'i sao paulo ngo dusobanukirwe n'ingufu zo kubata iki kiyobyabwenge gifite cyiswe cannabidiol kubera ko gikora ku bice by'ubwonko nk'ibyo THC ikoraho ariyo kinyabutabire cyiganje mu bigize urumogi esse grupo de substâncias sintéticas como o cannabis ele está nesse grupo de perturbadoras então o efeito alucinógeno é muito rápido ele tem uma mescla de
iri tsinda ry'ibintu batunganya ni rimwe mu biyobyabwenge bihungabanya ingaruka zacyo zo gutuma umuntu atakaza ubwenge zirihuta cyane gifitemo ibintu bibangamira imikorere y'ubwonko bikadindiza itumanaho hagati yabwo n'ibindi bice by'umubiri ari nabyo bitera uku kurogwa k'umubiri bigateza izi ngaruka zo kuba umuntu atabasha kuvuga inshuro nyinshi agahora ameze nk'uwataye ubwenge amaso akanuye
iki kiyobyabwenge cyatahuwe bwa mbere mu magereza ahanini kikaba kigirwa n'itsinda ry'abagizi ba nabi rikorera muri gereza ya leta ya sao paulo ryitwa primeiro komando da capitale pcc bisobanuye ngo ubuyobozi bwa mbere bw'umujyi aka gatsiko gakorera kuri telefone ngendanwa zinjizwa mu magereza mu buryo bwa magendu ndetse kagakora binyuze mu muyoboro w'abagore b'inkoramutima zako zifunze abanyamategeko ndetse n'abategetsi bamunzwe na ruswa em razão do, do surgimento da difusão do, das drogas K, a gente começou a atacar as casas bitewe n'ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge twatangiye gushakisha na za laboratwari ntitwite gusa ku gushakisha abaranguzi babyo muri sao paulo turimo kuzibona ahantu hafi ya hose mu nkengero z'umujyi no mu karere kagutse ka sao paulo giteje akaga ni ikiyobyabwenge gishya kandi kirimo gukorwa muri laboratwari amatsinda y'ababaswe nabyo abazerera aho ngaho ashaka kugura ibiyobyabwenge inzobere mu by'umutekano zivuga ko ingamba polisi yagiye ikoresha kuva mu myaka myinshi ya mbere zitatangaga umusaruro ariko nibura muri iyi myaka hari ikirimo gukorwa nk'uko bwana Grace Mirar inzobere mu by'umutekano bitangaza kwirukana rwagati mu mujyi abakoresha ibiyobyabwenge ni ukohereza ikibazo mu bindi bice by'umujyi não tem nenhuma fórmula mágica vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo onde está o usuário está o fornecedor nta buryo bumwe rukumbi byakorwamo bikenewe gukorwaho igihe kirekire mu gihe uteguye umukwabu ukawagura ukawagura rwose kugeza aho ukoresha ibiyobyabwenge ari n'aho ubigemura ari usabwa gukora cyane ngo ubashe kubigabanya hagati aho abakoresha iki kiyobyabwenge bari mu bubabare muri Greya Dase urusengero rw'abagatolika runini kurusha izindi ndetse rukanaba rumwe mu nzibutso z'amateka y'uyu mujyi mu gihe imbere abantu barimo gusenga hanze yarwo uyu mugabo arasaba amazi ariko ntabasha no gukururuka ngo ava aho ari
ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku itariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwa gatandatu urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri nigeria rwateguye urugendo mu mujyi wa jos hagamijwe gukangurira urubyiruko kumenya akaga gaterwa n'ibiyobyabwenge abategetsi bashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'abitabiriye uru rugendo bunguranye ibitekerezo kuko ikibazo cyo kugirwa imbata n'ibiyobyabwenge gihagaze aho batuye ndetse n'icyo batekereza cyakorwa mu gufasha abugarijwe n'ububata bw'ibiyobyabwenge
buri mwaka loni yagennye tariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu nk'umunsi ngarukamwaka wo kwibuka no gukangurira abatuye isi kumenya ibyago biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo rinyuranyije n'amategeko iyi tariki ya none yagenwe hagamije gukangurira abantu no kubafasha gusobanukirwa akaga gakomeye kari mu gukoresha ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge byose bizwiho ububi byose kandi bifite ububasha bwo guhembera umutekano muke byifitemo ubushobozi bwo guteza amakimbirane n'amoko anyuranye y'ubwigomeke bujyana n'ishimuta ndetse n'ibindi byose turimo kubona mu mibanire y'abantu muri iki gihe rero ibiyobyabwenge byose biteje akaga intambwe nziza yatewe kuva mu myaka ibiri ishize cyangwa se irenga muri leta ya plato hano kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi mu kwezi kwa gatandatu twabashije gufata ibiro bigera kuri magana atandatu na bitanu by'ibiyobyabwenge binyuranye no guta muri yombi abakekwaho kubikoresha barenga magana atandatu
bakeneye ubufasha rero dukeneye ubufasha butangwa n'inzego zitandukanye dukeneye ubufasha bw'abantu ku giti cyabo dukeneye ubufasha bw'umuryango mugari w'abantu mu bijyanye n'aho umuryango mugari w'abantu wagiramo uruhare niho mu nzego zihuza abantu bagasabana nk'imisigiti insengero abashesha akanguhe the religious bodies, whether what, whichever faith we're talking about, inzego z'amadini mu myemerere iyo ari yo yose twavuga zigomba kumenya ko ari inshingano zazo kwinjira muri iyi gahunda zigafasha mu gukemura iki kibazo binyuze mu nyigisho za roho iz'imyitwarire zihereye ku idini natwe nk'umuryango tugomba guhora twiteguye gufasha aba bantu so the family have a role to play.
rero umuryango ufite uruhare ugomba kubigiramo urwa mbere ni ugucunga ko umuntu adasubira muri bagenzi be bahoranye gucunga kandi ko atazongera kugira aho ahurira n'ibiyobyabwenge agomba nawe kubigiramo uruhare kandi bagakora ibishoboka ibi bibazo byose by'akato ntibyongere kubaho
igice cy'urubyiruko rw'abanyekongo rudafite akazi kirakoresha ikiyobyabwenge gihendutse kandi gikorwa mu buryo bwa gakondo cyitwa bombe gikorwa mu bisigazwa by'umwotsi wa shampoma y'imodoka modeste kabangara inzobere mu by'imiti muri repubulika ya demokarasi ya kongo arasobanura impamvu z'ikoreshwa ry'iki kiyobyabwenge ndetse n'ibyago giteje
iki ni ikiyobyabwenge gikorerwa mu ngo gifite ingufu nyinshi gikoreshwa n'urubyiruko dukurikije amakuru dufite gikorwa mu bisigazwa bivanwa mu muyoboro wa shampoma z'imodoka bongeramo ibinini bike bya aside prositadine cyangwa ibinini bya tramadol bagasyamo ifu bakajya bayihumeka mu mazuru bihita bigira ingaruka ku kanya ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange kandi giteye impungenge abategetsi iki kiyobyabwenge cyitwa bombe gikoreshwa n'uru rubyiruko mu kwinezeza gusa rimwe na rimwe rwihunza ububabare cyangwa se ingorane z'ubuzima bukarishye rurimo rugashakira ibyishimo muri icyo kiyobyabwenge ingaruka ni nyinshi cyane kuri sosiyete turamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi biterwa n'uru rubyiruko iyo rumaze kunywa iki kiyobyabwenge rwegura imihoro hanyuma rukarwana hagati yarwo rwishora mu bikorwa bya kinyamaswa nta byiyumvo nta n'impuhwe ibintu bihangayikishije sosiyete kandi bihungabanya ituze rusange n'amahoro by'abaturage
Oui, pour lutter contre, efficacement contre ce phénomène, il faudra tout simplement une collaboration entre les autorités sanitaires.
kugira ngo duhashye neza iki kibazo dukeneye ubufatanye hagati y'abategetsi bashinzwe ubuzima na polisi ngo bigishe kandi bafate uru rubyiruko hirya no hino mu murwa mukuru ariko hejuru y'ibyo byose hagomba gufungwa inzira zinyuzwamo iki kiyobyabwenge twabonye igabanuka ryacyo abategetsi bashyizemo ingufu polisi nayo ishyira ingufu mu guhiga uru rubyiruko ku bw'ibyo iki kibazo kiragenda kigabanuka
minisiteri y'umutekano w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika irimo kwiga uburyo ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha mu gutahura no gukumira ikiyobyabwenge cya fentanyl ntikinjire mu gihugu umupaka wa leta zunze ubumwe za amerika ihana na mexique ni irembo ry'ingenzi ku rujya n'uruza rw'abantu n'ubucuruzi ariko kandi runagenda urushaho gukoreshwa mu bucuruzi bw'amagendu bw'ibiyobyabwenge bikaze nka fentanyl
amashyirahamwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yaragutse mu buhanga no mu mbaraga mu bizakorwa n'iri tsinda harimo no kureba uko ubuhanga bukorano bwakwifashishwa mu gutahura no kurwanya injizwa ry'ibiyobyabwenge bitemewe mu gihugu
tuzasuzuma kandi tukoresha ikoranabuhanga mu kurushaho gutahura injizwa rya fentanyl tumenye kandi duhagarike
iyo nkuru niyo dusorejeho ibiganiro byacu twari twabateguriye mushobora kuzayumva cyangwa se kuyireba mu buryo bw'amashusho kuri furashi tivi mu rwanda cyangwa se mukajyanaho ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo vewa akadomo komu na fesibuke ndetse no kuri yutube mwakoze rero mwese kudutega amatwi karusiteringi na nadia ataha bari ku buhanga bw'ibyuma